turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yisamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika muri uvira muri kongo turumvikanayo atankomanzi kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe abanyagihugu batandukanye bo ku mugabane wa afurika babandanya kugira ico bavuze ku ngingo ya perezida wa amerika yo kureka kwitoreza manda ya kabiri kuba baden yavuye mu matora yari kuhahiganwa na mugenzi wiwe muri amerika je navyakire neza kandi vyagaragaje urwego bagezeho rwa demokarasi tugerageje kumugereranya n'abategetsi ba afurika
uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca uvira kiri mu ntara ya kivu y'epfo muri uganda inzego z'umutekano zaburijemwo imyerekano y'isinzi y'urwaruka rwiyamiriza ico bita ibiturire bikabije muri kenya naho aberekana biyamiriza ubutegetsi bwa perezida william ruto batanye mu mitwe n'abiyamiriza bashigikira ubwo butegetsi muri etiyopiya bahitanywe n'imisozi yasenyutse ejo mu manuko bw'ico gihugu barenze ku ijana na mirongo itanu na batanu aha muri amerika umukuru w'urwego rujejwe gucungera abategetsi bakuru bakuru yeguye ku mirimo yiwe yemeye ko urwo rwego rutabashije gukingira neza donald trump yahoze ari perezida wa amerika umunsi araswa ari mu miyamamazo izi nkuru zirimo n'iyerekeye amabi akorerwa abakenyezi mu bwongereza yongera cyane ni mu kanya musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu reka tuyahere muri etiyopiya aho abantu bapfuye bahitanywe n'imisozi yasenyutse mu gice citwa kenco caca godzi kiri mu bumanuko bwa etiyopiya barenze ku ijana na mirongo itanu na batanu fide niyo ngabo atubwira ibindi kuri ino nkuru ico gice carageramiwe n'imvura y'isegenya umuyobozi mukuru waho dagmawi ayele yatangaje ko abantu benshi bapfuye mu gihe bariko bagerageza gutabara barokotse umusozi wari wasenyutse imbere yaho abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze bari mu bahasize ubuzima igitigiri c'abapfuye ciyongeye mu kuva kuri mirongo itanu na batanu ku munsi wa mbere gishika ku ijana na mirongo itanu n'indwi kuri uyu wa kabiri ni mu gihe ibikorwa vyo gutabara aboba barokotse vyabandanije ahabereye iryo sanganya benshi mu bapfuye bahitanywe n'umusozi wasenyutse mu gitondo co ku munsi wa mbere ni mu gihe abakozi bajejwe gutabara bariko barondera aboba barokotse igihe uwundi musozi wasenyuka umunsi w'imbere yaho abantu batari munsi ya batanu barashoboye gutabagwa ari bazima isenyuka ry'imisozi ni ibintu biba kenshi muri etiyopiya mu gihe c'agatasi ico gihe catanguye mu kwezi kw'indwi bikaba vyitezwe ko kibandanya gushika hagati mu kwezi kw'icenda
fidela niyo ngabo urakoze aha muri amerika umukuru w'urwego rujejwe gucungera abategetsi bakuru bakuru yeguye ku mirimo yiwe ni nyuma y'igifatwa nk'uguhakwa kugandagura donald trump yahoze ari perezida wa amerika mu minsi iheze aho yarashwe ari mu miyamamazo ino nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire muri kenya aho abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi batanye mu mitwe uno munsi n'umurwi w'abiyerekana bashigikira ubwo butegetsi n'umurwi wavutse inyuma y'indwi zibiri hadutse imyiyerekano y'abiyamiriza leta william ruto geoffrey mutagoma
abantu babarirwa mu magana bigebije umurwa mukuru nairobi batwika ipikipiki y'umwe mu bashyigikiye perezida william ruto urubyiruko rukomeje gusaba ko yegura igisirikare cya kenya cyagabye ingabo zo guhosha imyigaragambyo ubu yibanze ku kibuga cy'indege cy'i nairobi imyigaragambyo kandi yabaye mu mujyi wa kabiri mu bunini muri kenya wa mombasa mu mujyi wa kisumu uri ku kiyaga cya victoria ndetse n'uwa migori kuva tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gushize imvururu muri iki gihugu gifatwa nk'ipfundo ry'ubukungu bwa afurika y'iburasirazuba zimaze guhitana abantu babarirwa muri mirongo itanu no gukomeretsa abagera kuri magana na cumi na batatu ibi byemezwa na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu muri kenya iyi myigaragambyo kandi yatumye bamwe mu baminisitiri ba leta bakurwa ku mirimo imbarutso wabaye itegeko ryo kongera imisoro ku bintu bikunze gukenerwa kenshi no gushyiraho indi mishya byatumye abaturage bahagurukira kubyamagana
Geoffrey Mutagoma arakoze ivy'imyiyerekano yaraheje kubitubwira turaza kubigaruka ko mu gice cacu ca kabiri cano makuru tuvyerekeje muri Uganda aho abakiri bato bakoze indi myiyerekano biyamiriza ico bita ibiturire vyimonogoje imbere yaho ariko turaja mu bwongereza ahavugwa amabi yakorerwa abakenyezi ageze ku rugero rufatwa nk'ikiza akanagereranywa n'iterabwoba Oriane Tangishaka
abayobozi b'igipolisi cy'ubwongereza bavuga ko ayo mabi ku bakenyezi n'abakobwa asigaye ari umurengera raporo yagiye ahabona kuri uno munsi wa kabiri ivuga ko hagati y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hibonekeje amabi akomeye yakozwe ku bakenyezi n'abakobwa barenga umuriyoni umwe ayo mabi akaba angana n'ibice mirongo ibiri ku ijana byose byibonekeje mu gisata cy'inyamiramabi mu mwaka iyo raporo ivuga kandi ko ubwicanyi bumwe muri butandatu bwakozwe mu ngo mu kiringo kimwe iyo raporo igereranya ko buri mukenyezi kuri cumi na babiri ashobora kuzokorerwa amabi muri yo hakaba harimwo ayajyanye n'igitsina ugufatwa ku nguvu gukorerwa igendereza ugutotezwa canke ugukorerwa amabi ku mbuga ngurukanabumenyi icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi magi blith yavuze ko ibitigiri bisigaye biteye agahinda kandi ko bitera byiyongera mu buryo budasanzwe buri mwaka
Oriane itanga ishaka igisata c'amagara y'abantu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku munota ku munota umuntu umwe mu bagendana ubwandu bwa sida yaritavye imana bivuye ku kubura imiti onu itanga ivyo biharuro ivuga ko muri rusange abari bafise ubwandu bwo mugera muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu baharugwa mu miliyoni mirongo ine abatavuwe ariko bangana gutega Oriane
itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika ap ritangaza ko muri iyo raporo nshasha yashizwe ahabona onu yavuze ko abantu imiliyoni icenda bafise uwo mugera utera indwara ya sida batigeze bavugwa onu ivuga ko ivyo vyatumye buri munota umwe umuntu umwe yitaba imana bitewe n'indwara zari zijanye n'uwo mugera naho habaye ntambwe mu buryo iyo ndwara ituzwa ku rwego rw'isi utwigoro twagiye turagabanuka n'uburyo bwo kuwurwanya buragabanuka iyandukizanya rica rigenda ryiyongera mu duce tumwe tumwe utwo duce tukaba ari ibihugu by'abarabu birimwo no mu buraruko bwa afurika ubuseruko bw'ibihugu bya buraya hagati na hagati ya aziya hamwe no muri amerika y'epfo naho ivyo biruko mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu abantu bashika ku bihumbi amajana atandatu na mirongo itatu nibo bahitanywe n'indwara ziterwa n'umugera wa sida bakaba bavuye ku miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana mu mwaka wa bibiri na kane yamara muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro vya onu bijejwe kurwanya sida intumbero ni uko mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu abahitanwa n'uwo mugera bazoba bagabanutse bari hasi y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bonyene
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uh, nari nkuru nari naciye ku masonga mu kanya igezweho muri leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'urwego rujeje gucungera abategetsi bakuru ba amerika yeguye ku mirimo yiwe ni nyuma y'igifatwa nk'uguhakwa kugandagura donald trump yahoze ari perezida mu minsi iheze yarasiwe mu miyamamazo yari arimwo oriane tanga ishaka arabandanye no nkuru ivyo bibaye inyuma yaho imyidogo yari ibaye myinshi cyane ku kuntu abashinzwe umutekano batashoboye gukora akazi kabo uko bikwiye kimberly chito yari ayoboye ivyo biro kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri chito yatangaje iyo ngingo yo kwegura mu butumwa bwa email yarungikiye abayobora kuri uno munsi wa kabiri mu butumwa bwiwe uyu muyobozi yagize ati ndemeye amakosa yose yakozwe yongera ko ati inyuma y'ibiheruka kuba ni n'umubabaro mwinshi nafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho mu mabanga yanje nk'umuyobozi wanyu cito yari amaze iminsi asabwa n'impande zitandukanye gutanga imihoho ikindi amatohoza amaze iminsi akogwa mu kugerageza kumenya uko vyagenze kugira umugizi wa nabi yitwaje inkoho ashobore kwegera cyane ikibanza umukandida w'umugambwe w'abarepublican donald trump yariko ariyamamarizamwo muri leta ya pennsylvania umusore w'imyaka mirongo ibiri yitwa thomas matthew crooks yabashije gushika ku mametero ijana na mirongo itatu n'atanu y'aho uwahoze ari perezida wa amerika donald trump yariko arashikiriza ijambo kugira amurase ivyo vyabaye mu gihe hari hasanzwe hariho amakenga ku mutekano wa trump
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika muri uganda havugayo imyiyerekano y'abakiri bato turayigarukako handi hato mu burundi ariko amakuru uh, avugwa mu rumonge nuko uh, ibitigiri vy'abakiri bato bandura umugera wa sida bibandanya kwiyongera uburongozi bw'iyo ntara busigura ko vyongereye kubera urwaruka rudahurumbira amavuriro yagwitiriwe n'amavuriro yitwa magenzi ku rwaruka Thierry ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo bo mu ntara ya rumonge mu mavuriro atandukanye magenzi y'urwaruka yo mu gisagara ca rumonge uko angana n'umunani niho hategekanywa gutangirwa inyigisho ndoragitsina ku rwaruka ariko urwaruka rwitura ayo mavuriro ni bake cane nk'uko vyemezwa na bamwe bajejwe gutanga izo nyigisho zuberi nzoyihaya niwe ajejwe gutanga izo nyigisho ku ivuriro rito yigira amahoro mu gisagara ca rumonge ni ukuvuga turakira abantu bake tuvuze bake si ukuvuga ngo ni umwe barashobora gushika nko kw'icumi cumi na batanu ariko ntibashobora kurenga ngaho kuko ni bake cyane kandi abandi benshi umenga ntibavyitaho aho basa n'abakira benshi ni ku ivuriro rya shima ku kwezi baharura abagera ku mirongo itanu naho nyene bakagira bati ni bake uravye urwaruka ruri mu gisagara ca rumonge urwaruka rwokwitavye izo nyigisho rusigura ko rutazi ukugene bitunganijwe ntiturayitura kumva zuko atatwegereye kandi atanaho turayumva ya ntayo turitura kuko tutazi ahaherereye turamaze kuzitura izo nyigisho tukazumvira kubwiriza bituma tutitura ayo mavuriro ni uko kenshi ntitubimenya ariko nubwo benshi muri urwo rwaruka rutitura ayo mavuriro magenzi yabo barazi ico arico inyigisho ndorabitsina numva yuko batwigisha kwirinda gushurashura gutwara inda z'indaro no kwandura imigera ya sida ni inyigisho ziba zerekeye nk'indwara zishobora gufata biciye mu bihimba vy'irondoka n'izindi ngaruka mbi zishobora kuza mu gihe habaye ibintu vy'imibonano mpuzabitsina ndumva baduhimiriza yuko kwihangana ku bijanye no gukoresha ibitsina tubik tubikinishe tunaniye kwihangana tugakoresha ubukingirizo nubwo batavugira hejuru bamwe muri urwo rwaruka baratinya kuja muri ayo mavuriro ku gutinya amaso y'abo babona bishizemwo ko kuja muri izo nyigisho ari kuja kurondera imiti yo gukinga gusama imbanyi canke udukingirizo kandi atari byo hari n'abavyeyi bamwe bamwe babibankira kuko bidahuye n'ukwemera kwabo bamwe rero muri urwo rwaruka bahitamwo kumviriza inyigisho ndoragitsina mu maradiyo ku bwa muganga nkuru nziza alex arongoye akarere k'ubuvuzi ka rumonge ubwo bumenyi buke mu bijanye n'amagara ndoragitsina nibyo bisigura iyongerekana ry'abandura umugera wa sida mu rwaruka ku kwezi baharura abagera kuri cumi na batandatu bashasha banduye umugera wa sida hiyongeraho inda z'indaro ziguba zigwirirana nko mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro cakozwe muri uku kwa gatandatu guheze hasivye abigeme bagera kuri mirongo itanu na batatu kubera batwaye imbanyi batifuza ivyo rero bitera ingorane mu miryango muganga nkuru nziza alex iyo bamaze kuba bariko barakira umwana avukiye mu rugo kandi batari bamwiteguriye na nyina wiwe akaba ataramwiteguriye ugaca usanga kumbure n'uwo mwana koko yari umwana nyine ugasanga ni umwana yavyaye uwundi umwana ruyoya ararira umwana nyina nawe nyene akarira hakabura uwuhoza uwundi iruhande y'izo ngorane mu muryango hari kandi n'ingaruka z'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka izo nazo zikaba zankiriza ubuzima bw'umwana zigatuma abavyeyi batanga uburyo bwinshi mu kuza kuvuza umwana wabo kubera ko ziba zinamufashe akiri muto hari n'aho agira isoni ryo kubivuga ati kumbure boca bambona uku n'uku n'uku e, ugaca usanga kumbure umwana yaramaze gusinzikara mbere wanashaka zimaze kumusinzikaza zikanagira n'ingaruka ku irondoka ryiwe muri kazoza muganga nkuru nziza alex arongoye akarere k'ubu ubuvuzi Karumonge asaba ashimitse urwaruka kwitabaha izo nyigisho aho bashobora no kubaza ibibazo kugira ngo batahure abasaba kandi kutigishwa na bagenzi babo kuko nabo usanga ata byinshi baba bazi rimwe na rimwe bakabata mu rudubi ababyeyi nabo abasaba kubahuka kuganiriza abana babo canke bakabarekura kuja mu mavuriro magenzi y'urwaruka kwigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina
Thierry Ndayishimiye urakoze bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo barashima ingingo ya Perezida wa Amerika yo guheba kwitoreza manda ya kabiri abavuganye n'ijwi rya Amerika basanga bikwiye kubera isomo rikomeye abategetsi ba Afrika babivugiye kuri mikro ya Vedaste Ngabo yabasanze mu bice bitandukanye vya Uvira kuba Biden yavuye yavuye mu matora yari kuhahiganwa na mugenzi wiwe muri Amerika nje nabyakire neza kandi byagaragaje urwego bagezeho rwa demokarasi tugerageje kumugereranya n'abategetsi ba afurika iwe yagaragaje ko ari abantu b'abademokarate kandi bakora neza bageze ku rwego rwo hejuru urareba urebye ibihugu byacu bya afurika usanga abantu benshi abaperezida benshi badashaka kuva ku butegetsi kandi batakibishoboye batakifite ubushobozi kuri ubwo rero bageze ku rwego rwiza kandi bigaragaje ko ibyo abanyafurika bakwitwaza ko n'abanyamerika nabo basigaye bakenda kuguma ku butegetsi nta shingiro bizagira kuri none bagaragaje ko bageze ku rwego rwiza kandi byongereye amahirwe kuri parti y'abademokarate ko ishobora gutsinda amatora amatora y'uyu mugabo muri iyi manda yirangiye ntabwo yaduhiriye twebwe nk'abakongomani kuko urazi ko intambara zatangiye iny'iwacu muri esite zakomeje umurego abanyekongo bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino ndetse bageze n'aho bataka amambasade biyadiresa ku cyo bita kominote interinasiyonali ndetse harimo na joe biden nk'umukuru wa amerika n'igihugu gikomeye cyane ariko yakomeje aceceka nta jambo yigeze avuga ndetse ntiyigeze agaragaza uruhare rwiwe mu gushakisha kugarura umutekano muri kongo biragaragaza ko twebwe nk'abakongomani ari ikintu cyiza cyane dushobora kwishimira kubera ko tuzi ko uza kumutsimbura uwo azaba ari wese ashobora kuzumva amajwi yacu nk'abakongomani ndetse akagira icyo yahindura mu kugarura umutekano mu gihugu cyacu ni umudemokarasi ibyo yakoze yakoze ikintu gikomeye cyane icyo abanyafurika batokora nta perezida wo muri afurika wova ku butegetsi urasanga hagumye gusa hari ubwo arindira ngo bamurase amasasu ariho asiga ubutegetsi ariko uriya muzungu yakoze ibintu bitangaje cyane kandi icyo yakoze je pense ko wa mugore umwirabura niwe ugiye kumusimbura ngo ni kamara je pense que muri afurika ni igisubizo kimwe kinini kandi ni isomo rimwe rikomeye abanyafurika bakwiye kureberaho nabo bagakomeza gutegeka ariko ntibagume kuba kubutegesa imyaka n'imyaka
kuba perezida baden atazashobora kwiyamamariza manda uyu mwaka manda iza byanabyakiriye neza kubera kuko dabora arashaje icongeyeho abademokarate bateje intambara nyinshi muri ikirere no muri isiraheli kuba rero uyu mwaka biden ataziyamamaza bizaheza amahirwe abarepubulike kugira ngo nabo batware iriya manda kandi abarepubulike baramutse batwaye iriya manda hari amahirwe kuko intambara ya ikirere yohagarara ndetse n'intambara ya isiraheli muri gaza igahagarara biden abona iwe guheza ababishoboye mu ishaka rye bakiyamamariza umwanya w'ubuperezida bagatambuka abafite bizamuhesha imbaraga mu gihugu bizamuhesha imbaraga ariko abenshi babibona nkaho ari ukunanirwa ari ugutsindwa oruke je mbibona nk'ubutwari bukomeye cyane muri afurika nibyo twifuza ko natwe twogera kuri urwo rwego wenda abananiwe bakabasha kwitahura bakaba boheza abo babona bashobora kutugeza ku zo twifuza kandi ndizera ko uriya mudamu yaporopoje azabikora neza kandi nje ndizera ko azatsindira amatora
arakoze vedaste ingabo yadutorokanije ayo majwi y'abanyagihugu mwumva bariko baragira ico bavuze ku ngingo ya joe biden yahisemo kutitoreza manda ya kabiri mu gihugu c'u rwanda naho mu vy'ubutungane umucamanza muri sentare y'ibanze ya kicukiro yatesheje agaciro ikirego c'umunyanigeriya yagiriza ubutungane bw'u rwanda kumufunga binyuranije n'amategeko eric bagirubusa batanga ikirego cy'uko ubushinjacyaha bumufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyanijeriya bwana ogusanke stephen olaoluwa n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ubushinjacyaha bumumaranye amezi agera muri arindwi butagaragaza icyo bushingiraho bumufunga umunyamategeko felicien gashema n'uwo yunganira bakavuga ko amategeko ateganya ko igihe cyose ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bushingiraho burega ogusanke buba bugomba guhita bumufungura ubushinjacyaha mu miburanire buvuga ko amategeko ateganya ko ufunze undi mu buryo bunyuranije n'amategeko aba agomba kuregwa agahanwa ariko ko hataregwa urwego uyu ni nawo murongo urukiko rwari ruhagazeho ko amategeko ateganya ko hataregwa urwego haregwa umuntu ku giti cye bugasaba ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rutakwakira ikirego kiburega ifunga ritubahirije amategeko ni mu gihe uruhande baburana rwo ruvuga ko urwego rw'ubushinjacyaha ari rwo rwo kurega kuko nta muntu ku giti cy'ufunga ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo ogusanke n'umwunganira mu mategeko baregera urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwarangije kubifataho icyemezo mu cyemezo cy'umucamanza madamu marie grace wanyirigira yanzuye ko inzitizi y'ubushinjacyaha bwamugejejeho mu miburanire ifite ishingiro umucamanza yemeje ko ikirego cyatanzwe n'uyu munyanijeriya kivuga ko afunzwe mu buryo butubahirije amategeko kitakiriwe umucamanza yategetse ko bwana ogusanke akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni icyemezo cyafashwe nta ruhande mu baburanyi rwari ruhagarariwe na cyane ko uregwa we yari muri gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere kuri iki cyemezo cy'urukiko ku murongo wa telefone ngendanwa ijwi rya amerika ryavuganye n'umunyamategeko gashema umwunganira icyemezo gifashwe n'urukiko ntabwo kidushimishije ntabwo tuba twiteze ikindi gisubizo ariko kubera ko baduhaye gusa disipozitifu icyemezo cy'urukiko dutegereje kubona kopi yuzuye kugira ngo turebe icyo urukiko rwashingiyeho bivuze ko no kujurira birashoboka kuri iyi nshuro cyane tuzajurira nitumara kubona kopi hanyuma tuzajura dushingiye ku byo tuzasanga muri kopi de jejima kuko ubujurire bukorwa mu minsi itanu mu manza za detansiyo ubu kopi nishyirwaho ku gihe tuzajurira tegeze icyo inkiko zisumbuye zizavuga nazo ubushinjacyaha bw'u rwanda bukurikiranyeho ogusanke stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba buvuga ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo yari mu birwa bya shipure yashutse umunyarwandakazi mukobwa wa sejenifa amuha konti ye yo muri banki ya is aho muri shipure busobanura ko iyo konti yayikoresheje anyuzeho amafaranga akoreshwa muri turukiya azwi nka takishirayira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki buramubaraho ko yaba yaribye amadolari y'amanyamerika abarwa mu bihumbi mirongo itatu ni ukuvuga muri miliyoni mirongo ine mu manyarwanda gusa ubwunganizi bwe mu mategeko bukavuga ko ntawe ubasha inkiko z'u rwanda zifite bwo kumuburanisha kuko ibyaha akekwaho byabereye mu mahanga hatagaragazwa inyungu z'u rwanda cyangwa iz'umunyarwanda zabangamiwe ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turanyarukire muri uganda ku murwa mukuru kampala aho inzego z'umutekano muri ico gihugu zataye muri yompi abantu benshi bataramenyekana igitigiri izo nzego ziriwe zikwikuje ico gisagara n'imicungararo yaco mu ntumbero yo kuburizamwo imyerekano y'urwaruka rwari rwihaye amabarabara rwiyamiriza ico gwita ibiturire bikabije mu gihugu umweshamakuru wacu ignatius bahizi adushikane muri bimwe mu bice abiyerekana bashoboye gucika polisi
urwo ni urusaku rw'abigaragambya bake bashoboye gusimbuka bariyeri nyinshi z'inzego z'umutekano no gucika ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bitwaje ibirwanisho biremereye bari boherejwe mu bice bitandukanye bya kampala intego yabo yari ukugaragaza ko batishimiye ibyo bita ruswa irenze urugero n'umuco wo kudahana abarya iyo ruswa cyane cyane mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ikamyo za gisirikare zatangiye gusuka abasirikare mu mujyi wa kampala no ku mihanda yose yinjira mu mujyi guhera mu ijoro ryo kuwa mbere ushize kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye hirya no hino bafunze imihanda yerekeza ku nteko ishinga amategeko abakorera hafi yaho bo babanzaga gusakwa no gusabwa kwerekana ibyangombwa byabo by'akazi mbere yo kwemererwa gukomeza benshi mu bigaragambyaga baririmbaga indirimbo zitanga ubutumwa bwo kwibohora ariko aho abashinzwe umutekano bababonaga bahitaga babata muri yombi bagashwanyuza n'ibyapa bari banditseho ubutumwa bwamagana ruswa abandi bavugaga mu majwi aranguriye ko perezida w'inteko ishinga amategeko anita among agomba kwegura kubera ko avugwa kuba yara- yaranyereje amamiliyoni y'amadolari nyamara among yahakanye ibyo birego kugeza ubu guverinoma ntirakora iperereza ku byo aregwa bamwe muri bake bashoboye kwigaragambya basobanuye bimwe mu byo bamagana mbere y'uko batabwa muri yombi nick aguma na jane ankunda ni bamwe mu bashoboye gukika abashinzwe umutekano bakagera ku irembo ry'inteko ishinga amategeko ati igihugu cyacu kirahungabanye reba imyenda gifite hanze imaze kurenga urugero ubu leta iri hafi no gutangira gusoresha umwuka duhumeka iyi niyo mpamvu nk'urubyiruko tuvuga ko ibi bihagije tukaba tugomba guhaguruka tukabirwanya tutabirwanije ubu ruswa izakomeza gushinga imizi ati ndi hano mpagaze hanze y'inteko ishinga amategeko ku kwamagana ruswa ikabije buri kigo cya leta cyose gishinjwa ruswa imisoro yacu yose iribwa kandi inteko ishinga amategeko yabaye urubuga rukomeye rwo kwibiramo muri iki gihugu rukeneye guhaguruka kurwanya iki kibazo usibye bike abo twavuganye basobanuye ibindi bintu uru rubyiruko rusaba muri uku kwigaragambya harimo kugabanya umubare w'abadepite kugeza ubu inteko ya uganda ifite abarenga magana atanu bavuga ko uwo mubare ari munini cyane bituma leta ibatangaho amafaranga menshi abari bateguye imyigaragambyo ntibemerewe guteraniraho bari bateguye mbere y'uko batangira kwigaragambya kwabo berekeza ku nteko ishinga amategeko ko icyo kibuga cyari cyagoswe umuvugizi wa polisi kituma rusoke avuga ko polisi itigeze yemerera iyo myigaragambyo kubaho basobanuye neza ko iyi myigaragambyo itemewe twasabye abashaka kwigaragambya kudatinyuka kubikora kandi n'abaturage ko baza mu mujyi bagakora akazi kabo bisanzwe barashobora kuba bafite impamvu zifatika zo kwerekana akababaro kabo ariko harashobora gukoreshwa ubundi buryo ko kwandikira inteko ishinga amategeko hamwe n'abantu bake nka babiri cyangwa batatu bagatanga icyifuzo cyabo ariko ntibahamagarire abaturage bose kuza kwigaragambya mu mujyi icyakora impuguke mu by'amategeko zisobanura ko polisi yishe amategeko kubera ko ari nta bubasha ifite bwo guhagarika imyigaragambyo y'amahoro nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ni uburenganzira bw'abanyagihugu kwigaragambya mu mahoro ibikorwa byo guhamagarira urubyiruko kwitabira imyigaragambyo bimaze ibyumweru bibiri bibera ku mbuga nkoranyambaga ndetse ababiteguraga bandikiye polisi kuyimenyesha igihe bizabera nyamara leta yahise yerekana ko itabishaka bituma n'umukuru w'igihugu yoweri museveni atanga ijambo kuri televiziyo y'igihugu abyamagana What right then do you have to seek to generate chaotic ati ni ubuhe burenganzira ufite bwo guteza umutekano muke turimo guteza imbere igihugu twongera ku bukungu bwacu wowe urimo kubona ibiryo bihendutse abandi bantu mu bindi bihugu barimo kwicwa n'inzara none ngo ushaka kutubuza amahoro aho ni ugukina n'umuriro rwose kuko ntidushobora kukwemerera iyo ushatse gukorera imyigaragambyo mu mujyi nka kampala aho abantu bagurishiriza ibintu mu- ku mihanda urashaka gukandagira ibintu byabo mureke gukina ntimugire ibitekerezo nk'ibi mu mitwe yanyu you are playing? Do not have such ideas in your head.
kugeza ubu imyigaragambyo ntiyabaye nk'uko byari byateganyijwe kubera abashinzwe umutekano abantu bake nibo bashoboye kwigaragambya ariko benshi muri bo barafatwa icyakora abantu bake bashoboye no kwigaragambya mu yindi mijyi minini nka hoima mbarara na masaka ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu mategeko uganda law society ryateguye ikipe y'abanyamategeko bo kuja ku bigo bya polisi bitandukanye kubohora abafashwe bose ariko amakuru y'umubare nyawo w'abafashwe n'abarekuwe ntabwo wari wamenyekana ignatius sibahizi ijwi rya amerika uganda
ignatius bahizi urakoze kuri iyo nkuru y'imyiyerekano yo muri uganda nkibutsa muri make kandi ko no muri kenya habaye imyiyerekano abiyerekanye ya rimirwa ibiri umurwi wa mbere wa- ni uw'abashigikiye ubutegetsi bwa william ruto uwa kabiri nawo ni uw'abatashigikiye ubwo butegetsi batanye mu mitwe inkuru yuzuye murashobora kongera kuyisoma kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com n'aha muri amerika umukuru w'urwego rujeje gucungira abategetsi bakuru yeguye ku mirimo yiwe we yemeye ko urwo rwego rutabashije gukingira neza donald trump yahoze ari perezida wa amerika umunsi araswa ari mu miyamamazo niyo nkuru murashobora kongera kuyisanga ku rubuga rwacu wezi tata akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com rero ngaha amakuru yacu aciye agarukira mwakoze kudutega abiri kuri mikoro muri studio ya gatanu mwari kumwe na diana nini nahazwe bakoze abo twakoranye muhinga bw'ibyuma na diataha na enjeniyeri bari kumwe edi rwema yaraduhagarikiye twemye ekipe y'uno mugoroba tubifurije kugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zitandukanye mwumvamwo